mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na joy diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda turaramutsa tubaha ikaze turi live ku isi hose kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram youtube ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku munsi wa munga amakungu azohimbaza umunsi wahariwe umupfasoni icivugo c'uno mwaka gihamagarira abapfasoni kurwanira uburenganzira bwabo kibumvisha ko ukungana canke uburinganire ari ngombwa muri bino bihe mu gifaransa kigira giti je suis de la génération égalité levez-vous pour les droits des femmes ikibazo c'ukungana hagati y'abagabo n'abagore rero nubwo bakomeje kuvuga yuko bungana gikomeje kutavuga ko rumwe hari umuco umwe usanga vy'ukuri ari ngombwa ko uko kungana kuhaba kugira ngo iterambere rirama hanyuma riboneke uyundi muce ukemeza ko uko kungana kuza gusubiza inyuma umuco, umuco nyafurika ivyo uko kungana vyifashe gute mu karere k'ibiyaga bigari hari aho ukungana hagati y'umugabo n'umugore biza bigongana n'umuco nyafurika nivyo tugiye guca irya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi twatumiriyemwo umupfasoni jeri mugwiza madamu jeri ni umumenyeshamakuru mu rwanda akaba n'impirimbanyi iharanira uburinganire ariko kungana hagati y'abapfasoni n'abashingantahe activiste feministe ariko agashigikira ko umuco nyafurika utohara madamu jeri ikaze ku ijwi rya amerika mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga
namwe murakoze cyane Eh, akabazo ka mbere hari ijambo rikunze kugaruka mu bantu baharanira ukungana kw'abapfasoni n'abashingantahe ari iryo feminisme canke feministe uwo gisigura mu kinyarwanda cumvikana yo gisigura gute
murakoze cyane ntabwo ndi umuhanga mu ndimi ariko ntekereza ko feminisme eh, ni uburyo eh, bwo guha umugore kuko hazamo ijambo feminin femine byerekeza ku mugore ni uburyo bwo guha ijambo umugore mu bimukorerwa ijambo eh, mu byo nawe akora mu guhabwa uburenganzira mbese mu bijyanye no kuba ah, nawe afite uburenganzira cyane cyane ko itegeko nshinga ry'igihugu cyacu ndetse eh, n'amabwiriza ngira ngo ya un avuga ko abantu bavuka bangana ni ukuvuga rero ko feminisme eh, navuga ko ni uburyo cyangwa se ni sisiteme yo gu- yo gufasha abagore kutumva ko bari inyuma y'abagabo cyangwa se nanone kutumva ko bari hasi y'abagabo Mm. hanyuma rero itandukaniro rihari eh, ku baharanira uko kungana muri rusangi n'abaguharanira bishimikije umuco nyafurika uri muri uwo murwi nu- ni- niyahe
Eh, nta tandukaniro rinini rihari ahubwo byose biterwa n'ukuntu buri muntu yabyumvise feminisme iyo uyumvise nk'iturutse i burayi cyangwa se muri ibyo bihugu nyine byateye imbere ibyo bihugu eh, byadutanze eh, gutera imbere muri civilisation wumva ari nk'ibintu bije gufata umugore bikamushyira ku ntebe ariko bibanje kuyiteruraho umugabo ariko wasubira mu muco nyarwanda wacu kuko ubwo ndavugira abanyarwanda ntabwo ndi buvugire abanyafurika yose kuko sinagize amahirwe yo kuzenguruka ibihugu byabo byose ngo ngende menye uko bimeze wagaruka mu rwanda ugasanga feminisme ahubwo twe turayivukana Eh, abanyarwanda ni abafeministi kuva kera Eh, kuko ni abantu bashyigikiye kuva kera yuko umugore adakandamizwa ahangaha ntabwo ndimo kuvuga u rwanda rwa nyuma y'ubukoroni ndavuga mu rwanda rwa mbere y'ubukoroni Mm.
ibi bimenye ibikwereka cyangwa se eh, ibibisobanura neza Mhm.
ni ukuba nta mwami wimaga ingoma adafite nyina iruhande rwe nk'umugabekazi Mhm.
akaba ari mu by'ukuri yarabaga ari umwami hakaba n'umwamikazi bivuze ngo mu bwami cyangwa se mu buyobozi bwo hejuru habaga hari umugabo nk'umwami ariko hakaba hari n'umujyanama wi- navuga w'ibanze akaba ari nyina Mm.
ikindi ni uko aba- aba- aba- abakobwa cyangwa se umuntu umwe yabita abari bakitwa nyine abari ubu ni abakobwa nyine Mm.
bitwaga nyampinga nyampinga hari n'imigani myinshi nubwo nyuma haje kujyaho indi migani myinshi ivuga ngo ngo ngo ngo urugo ngo ngo urugo ruvuze umugore ariko ubundi mbere baravugaga bati ukurusha umugore akurusha urugo Mm.
bivuze ngo umuntu wese yabaga yi- yubaha yuko hariho umugore ikindi ni ibintu byinshi wa- wamenshoninga aho ngaho ku kijyanye no kuba abanyarwanda bari abafeministe kuva kera kuko nta muntu nk'urugero nko mu rugo ntabwo umugabo yashakaga gufata ibikoresho urabona ko batiraga agatira nk'igikoresho ki- cyo gukoresha tuvuge nk'umuvure tuvuge isekuru tuvuge eh, indyankwi ntabwo washoboraga kuyitira umugabo ngo ayiterure ayihereze umuntu waje kuyitira kandi afite uwo abibitsa yaravugaga ati genda mu rugo ubaze ababibika Mm.
iyo Hanyuma- umugore yabaga atabyemeye ntabwo icyo gikoresho cyavaga mu rugo bivuze ngo umugore yarubahwaga rero ku buryo eh, ntabwo ntabwo twavuga ko hari itandukaniro rinini hagati ya feminism nyafurika na feminism iva hanze Mm. hanyuma uravuze ati rero Mm.
uko guha ikibanza umugore ayo mateka yiwe n'ibintu wumva byari mu muco nyarwanda kuva kera ariko none ko hariho Yego.
abakomeje kuvuga bati ubwo buringanire buhabe hagati y'aba- y'abapfasoni n'abagabo burahari ga jeri umuntu yokwemeza ko buhari ijana ku ijana
ubu ngubu Mhm.
ntabwo burahari burahari kandi burahari bu- bu- kurenza uko bwakagombye kuba bunahari kuko eh, hari ingero nyinshi hari ukuba dufite inteko nyarwanda inteko nshingamategeko y'u rwanda ndumva ariyo ya mbere ku isi mu kugira abagore benshi mu nteko ishinga amategeko Mm.
aha dufite abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo dufite abagore eh, mu mirimo itandukanye yinjiza amafaranga mu rugo dufite abagore eh, nanjye ubwanjye ndi umugore winjira mu itangazamakuru Mm.
eh, nkahabwa amahugurwa nubwo wenda atari cyo kintu nabashije kwiga ntagize amahirwe yo kwiga itangazamakuru ariko eh, icyitwa rmc na mhc ni media high council n'inteko nyarwanda y'u- eh, y'itangazamakuru nagize amahirwe yo guhabwa amahugurwa anshyira ku rwego rw'umunyamakuru ushobora eh, gutara inkuru nkayigeza kuri rubanda nta kibazo bivuze ngo abagore barahari bateye imbere abagore ba- uburinganire burahari mu rwanda kandi ndetse cyane Eh, ari- burahari eh, Mm.
aho rero tuvuze inama nshingamateka tukavuga jeri mu Yego.
bitangazamakuru hama wa mugore nawe Yego.
eh, wa wa- wa ruguru ruguru niho mu caro wewe nuko Mm.
nyene nawe ubwo buringanire arabufise n'umugabo wiwe aho abaye
yego Mm.
haracyari haracyarimo urugendo navuga ko rutari rutoya cyane bitewe n'imyumvire kuko eh, hari abagabo batahise bumva ko eh, bagiye gu- gusangira ibyiza byo mu rugo ibyiza se by'igihugu wenda sinamenya muri politiki uko bimeze cyane ko ntabwo nyirimo cyane ariko ibyiza by'umuryango hahandi bahingaga imyaka yakwera umugabo akaba bamaze gusarura bava ku isoko umugabo akaba ariwe ugira uburenganzira kuri ya mafaranga akaba yayakoza icyo ashaka akayagabiramo uwo ashaka akayanywera wenda ibyo ngibyo usanga hari abagabo bamwe na bamwe batabyumvise neza cyangwa se eh, urabizi no mu kinyarwanda bavuga ngo umwana baramubwiye ngo kubita uwo wanga akubita uwo basangira Mm.
uwo mugabo rero utarabashije kubyumva niho hakiri utubazo ariko ni ukuvuga ngo niyo habayeho guhohoterwa ku mugore mu rwanda dufite icyitwa isange wani sitopu senta dufite inzego z'ibanze abashinzwe umutekano dufite daso dufite none ubu ngubu ubuyobozi bwo mu rwanda rubwegerejwe abaturage kugeza no mu isibo isibo ni- ni ni ingo makumyabiri ni munsi y'umudugudu ubundi umudugudu ngira ngo ni ingo mirongo itanu umugore ntabwo ashobora guhohoterwa uko wiboneye kose ariko rero n'undi nawe niko bimeze ni ukuvuga ngo mu rwanda hari kwa kuvuga ngo umuntu eh, ikijyanye n'uburinganire mbona njye gihari ku bwanjye nkurikije njye ngenda mbona gusa ntihaburamo duke duke nk'uko nababwiye Mm.
ndibuka rimwe twajyanye na rmc eh, oya ni mhc nkunda kubyitiranya ni media high council ubwo twari turi mu mahugurwa ku gutara inkuru eh, no kurwanya ibijyanye na media de hen kuvuga inkuru zi- zi- zi- inkuru zi- zishyigikira urwango n'ibindi twahuguye ubundi ibintu byinshi Ah, hari n'aho twageze tugomba guhugurwa mu bijyanye no ku- ku- kwimakaza uburinganire mu miryango ndabyibuka twageze ahantu bita i karongi eh, dusanga abagabo ku gasenta hari amasaha nk'aya ngaya hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe Mm.
abagabo bati abagabo rero batuzengereje rwose ubu turimo turahukana batwishe bara- barabaduteje noneho n'ejo bundi mwabyumvise mu nce za bugesera ngo abagabo barahukana ngo bamwe bakaniyahura ahandi naho mbese urumva ni- ni ni ibintu bigiye bihari ariko iyo ngewe nsesenguye neza nsanga ari wa moko nabyo bibaho Mm.
ariko usanga hari aho kumva neza ko umugore nawe yahabwa ijambo kumva ko yakwakirwa mu muryango nk'umuntu nawe wayobora kumva ko hari ibyo ya- ya- ya- yashyiramo amaboko akabi- akabiyobora cyangwa se akavuga ati oya njye ndabona byagenda gutya hari abo byagoye kandi ibyo ngibyo nabyo leta ibyitayeho cyangwa se natwe abanyamakuru dukomeza kugenda tubyitaho Mm.
kugira ngo tugende twigisha ko itangazamakuru rigira intego eshatu kwigisha gufasha abantu kwidagadura hanyuma no kubaha amakuru nyine yego hanyuma jeri ikiganiro rero ntitucisangiza twenyine dusa abatari bake batwandikiye badusaba ko twobahuza kugira ngo babaze utubazo dutandukana- dutandukanye turahera kuri toma toma ikaze
neza Mm, uherereye he
i bujumbura Mhm, akabazo kawe
njye muri make navuga ko umukenyezi canke umushingantahe bategerezwa kuba kuba kuba kugira amangane mugabo Mm.
ariko rero hariho u- ico novuga yuko badakwiye kungana mirongo itanu ku mirongo itanu Mhm.
bakwiye nk'umu- nk'umutambukanyi ashyizwe imbere mu nzego kanaka ugacura umugabo we aci- aciye aza kumusuzugura urumva ivyo bica bigarukana muri sosiyete ingorane ugacura umenga umugore ntaratera imbere ku buryo yomenya ati jewe hariho ibyo njejwe mu rugo ntegezwa kubandanya kandi n'umugabo ntegezwa kubandanya ndamwubaha nk'umugabo ibyo umugabo agaca amubera intambamyi afatiye ku bo mu kibano byashikiye ugahura umugabo asigaye asuzugurwa asigaye afatwa nabi hafi no gukubitwa kubitwe kandi yategezwa kubahwa mu rugo Mm, hama wowe Rero ugashigikira ko icyo uvuga ngo nshoboye- ntibibe mirongo itanu kuri mirongo itanu ushigikira ko vyoba kuri kangahe kuri kangahe
rero nibaza ko aba- abagore baba nk'ibice mirongo ine ku ijana Mm, hama abagabo mirongo itandatu ku ijana hama muri mu bintu by'iterambere nabyo jya navuga ko ubwa mbere bwo leta ari itegerezwa gushyiraho porogaramu yerekana ngene abagore bategezwa kuyifata haza uhura umugore n'umugabo bapfuye akantu ugaca uhura baricanye no kwicana Mhm.
ibyo byose rero bitaravaho ngo babone yuko bategezwa kubahana mu miryango n'iterambere ryo kuvuga ngo bazogera aho bangana ibi- ibice mirongo itanu ku mirongo itanu niryo kunda mu gihe urakoze Mhm.
bapfa n'akantu gato bagaca bagomba no kwicana urakoze toma i bujumbura mu burundi gira umunsi mwiza
ego namwe ego jeri wumvise ivyumviro vya toma ngo iyo baronse mu mabanga abagore bara barasuzugura abagabo babo ugasanga biriko biratera ingorane mu miryango niko vyifashe watubwiye Reka- reka- reka- reka mushimire Mhm.
ariko ntabwo nemeranya nawe yuko gusuzugura bishobora guturuka ko umugore yabonye umwanya mu nzego wenda agasigara asuzugura umugabo Mm, Ah, ahubwo reka mvuge ko buri muntu agira uburere n'ukuntu yarezwe buri muntu agira uburere ni ukuvuga ngo umugore yasuzugura nk'uko n'umugabo yasuzugura ubwo ni uko nk'uko aba yararezwe nyine buriya atari no muri ziriya nzego nabwo yasuzugura barahari benshi uzasanga ari no mu rugo nta n'ikintu akora ariko n'ubundi umugabo ugasanga aravuga ati njyewe ndasuzugurika hano muri uru rugo ntabwo rero twahita twanzura yuko byanze bikunze uyu mugore asuzugura kubera ko yagiye muri kiriya kibanza nk'uko umuvandimwe yakise ahubwo ubwo uko gusuzugura abagusanganywe ahubwo gusa haba habayeho wenda iyo mbarutso y'iterambere wenda yagezeho akumva agomba gusuzugura mugenzi we ariko uko nabivuga ni uko burya n'umugabo nawe yasuzugura bivuze rero ngo icyaha ntikibaho cyangwa se ikosa reka ne kubyita icyaha ikosa niribaho rijye riba gatozi ribarwe ku warikoze ariko twe guhita twanzura ko abagore bose bagiye mu nzego zifata ibyemezo cyangwa se babonye imyanya y'ubuyobozi basuzugura abagabo babo turabazi benshi bari mu myanya y'ubuyobozi bubaha abagabo babo kandi n'ubundi wenda ni nacyo nagira ngo nanakomerezeho buriya abanyarwandakazi bamwe ari ba mutima w'urugo akubaha umugabo we uko byagenda kose hari n'ababaga babarusha ibigango akaba anakurusha rwose igihagararo uri umugabo nyine akaba arusha umugabo w'igihagararo akaba anamurusha imbaraga ariko akamwubaha kuko ari umugabo mbega none gajeri aho nta woca yumvira ngo harabamwo ukwivuguruza mu gihe hatarashobora kuvugishwa gukoreshwa imvugo yo kubahana hakavuga ngo umugore yubaha umugabo mugabo uko kubahana ukakumva gake mu majambo y'abantu ntawe uhaba avuga ati bwa bundi nibyo umugore ntarashobora gushika ku rwego rumwe nk'umugabo
nibyo urakoze ntabwo ari ntabwo akenshi na kenshi usanga ururimi runyerera tukumvisha umugore ko ariwe ugomba kubaha umugabo ariko reka nemere yuko iki ngiki ari imbuto y'imyemerere kubera ko uko byagenda kose turi abanyarwanda turi abanyafurika ariko nta n'ubwo twakwirengagiza ko impakiti y'idini ikomeza ikazamo aho idini ritubwira yuko umugore agomba kubaha umugabo umugabo nawe agakunda umugore ndagufite gusa n'ubutumwa nyine ku babasha gukurikiza iyo nama neza Eh.
usanga nabo bubaka urugo rwabo kubera ko Mhm.
eh, ni hahandi nyine usanga iyo umugabo yakunze umugore birikora umugore utari igipfamutima umugore utari icyohe utari wa wundi wi- eh, wi- w'umupfapfa nk'uko bibiri bivuga nyine Ah, yubaka urugo rwe iyo umugabo yamukunze nawe ah, birangira amwubashye donc bikikora bikaba nka nko gucana nko gukanda ku gikuta itara rikaka Mm, ndagufitiye ubutumwa eh, ariko ku noneho bijyanye ahantu biza kuziramo ingorane Mhm.
ni kwa kubwira umugore kubaha umugabo no guceceka no guca bugufi no kutavuga no kuta no kuta no ku burenganzira bwe ntabashe kubuharanira kubera ko yabwiwe ko yanduye Mhm.
ubundi ubundi ibintu byose byatangiye i- ibibazo byose by'umugore w'umunyafurika umugore w'umunyarwandakazi Eh, wenda reka ne kuvuga cyane umunyafurika njya nirinda kubijyamo cyane by'abanyafurika kuko bani kure ntabwo mpagera hose cyakora wenda interineti iradufasha ukagenda umenya buri muco ukawufataho akantu ukagenda umenya nosiyo kuri buri muco ariko umunye- umugore w'umunyarwandakazi yatangiye guhungabana cyane aho higishirijwe inyigisho y'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umugore Mm. reka reka tureke ntituje cyane mu byi- mu byo by'imana mugabo ndagufitiye ubutumwa bw'uwitwa tarsise miwiti minani yatwandikiye kuri facebook agaruka kuri ibyo by'imana imbere yo kugusomera buno Yego.
butumwa reka tubanze twakire teogene ku murongo wa telefone teogene ikaze
Ijwi murakoze cyane Mm, uherereye
hambere i Kigali mu kigali Rwanda.
Mhm. akabazo kawe kwa jeri cyangwa intererano
Ah, njyewe ikibazo ah, un- ah, ikintu kijyanye na ah, na jenda Mhm.
rimwe na rimwe usanga hari abantu babifata nka- nk'urwitwazo ariko ariko bagasa- bagafata bagafata nk'urwitwazo ariko bagi- bagasa nkaho nyine ba- barasuzugura Mm.
bakabifata bakabishyiramo agasuzuguro Niyo- iyo- icyo nabaza ha- hari aho usanga hamwe abagabo bose nkaho bahohotera ariko ibi ibi ng'ibi bivuga cyane Mhm.
ariko ku bagore ku bagore bikavuga cyane Mhm.
ese icyo kibazo cyo ku bagabo byo ah, ba- ba- ba- bateganya iki mu gihe umugabo we ahohotewe kandi usanga nyine bitavugwa cyane ariko kandi biza- biriho bira- birazwi cyane Mhm. urakoze teogene i kigali mu rwanda
murakoze namwe jeri wumvise ngo abagore iyo bahohotewe biravuga mbwa abagabo baza guhohoterwa eh, bikaba nk'ibanga
oya Eh.
ntabwo ariko mbyemera Mhm.
nkora kuri radiyo mfite ikiganiro ntanga kuri radiyo majike fm majike fm buri munsi nijoro kuva saa yine kugera saa sita yego
usanga mirongo icyenda ku ijana by'abampamagara bampamagara ari abagabo Mhm.
abagore bampamagara niyo numvise ijwi ry'umugore mpita numva nseshe urumeza kuko umugore umpamagaye byonyine numva namukora nashyiraho n'agashimwe ku mugore uhamagaye natwe turababura sinzi iyo Kubera baroye iki ku- Mm, eh, mm.
kubera ko abagore gutanga ibitekerezo usanga biri hasi Mm.
ntabwo rero wasobanurira ukuntu abo bantu bazi gutanga ibitekerezo mirongo icyenda ku ijana kuri radiyo Mhm.
birangira bahohotewe akaba ari nabo baceceka Mm.
ntabwo bibaho ibyo ngibyo ahubwo buriya abantu bamwe nta nubwo amategeko baba bayazi cyangwa se ubwo ngubwo nibo bihitiramo kwicecekera kubera rya pfunwe ryo gutinya ngo ni- nibumva ko umugore yamuhohoteye biravugwa he Mm.
agahitamo kujya kwiyahuza inzoga ariko ubundi amategeko y'u rwanda ndetse ari polise ari ribu ari ari izo nzego zose z'umutekano izifata ibyemezo izi- izi- izikurikirana ibyaha izishinzwe ku- kubikumira noneho bitaraba zita kuri buri muntu ntabwo zivangura igitsina Mm.
ntabwo rero yavuga ngo ngo hari ngo hari abo be- bahohoterwa bikavugwa ngo hakaba n'abahohoterwa ntibivugwe ahubwo abahohoterwa nyirizina nibo bahitamo kwicecekera nyamara ahubwo ijambo bakarizamura mu bindi bintu noneho bikarangira bikuyobeye Mm.
ariko umugore uhohoterwa ararengerwa nk'uko n'umugabo uhohotewe nawe nawe arenganurwa aho rero haca haza akabazo kagaruka kuri kwa kungana kuri kwa kumva ko umugore ari we yari abwirijwe ku- kuja hasi y'umugabo ngira ngo abagabo akavuga ati jewe nkaramuka mvuze ko umugore yamhohoteye nzoba maramaye gusumba
maramara ubwo ni ukumwara ni ukumwara eh.
Eh, Mm.
kumwara tugira isoni ariko ubwo niwe ubyibwira gutyo Mhm.
ariko ntabwo ariko byakagombye kugenda ahubwo ubwo nyine ni rya jambo rya nyakubahwa fasiti redi twongera tukagarukaho Mhm.
ryo kuvuga ngo inama z'umuryango inama zivuga ibijyanye n'iterambere ry'abagore inama zivuga ibibazo by'umuryango n'abagabo bazibonekemo Mm.
noneho ya makuru bayabone Mm.
Eh, Mhm.
kuko ayo makuru nibamara kuyabona ntabwo azongera guhohoterwa ngo aceceke ahubwo abenshi ntabwo navuga ngo ni bose abenshi usanga birangariye muri betingi bigiriye mu tubari wagera ahantu habereye impanuka ugasanga ni abagabo benshi bashungereye Mm.
mbese ugasanga abagabo bajya- ba- bari mu bintu bituma batabona amakuru uko bikwiriye noneho banagira n'ikibazo ntibamenye aho bagomba kubariza nyamara ariko ubwo nyine ni ahacu nk'itangazamakuru n'abandi batandukanye babifite mu nshingano kubwira abagabo ko umugabo uhohotewe cyangwa se umugabo ugize ikibazo icyo ari cyo cyose arengerwa nk'uko n'umugore arengerwa Mm, ngira ngo nimba hari uwahohotewe ariko aratwumviriza ashobora kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe gutyo tukumva uko vyifashe turase bonaventure bonaventure ikaze bonaventure bonaventure yagiye Eh, rero jeri kaka bwa butumwa nari nakubwiye bw'uwitwa tarsise Mi- miwiti minani yatwandikiye kuri facebook avuga ngo umugabo niwe yatanguye kuremwa hama umugore akugwa n'umugabo ni kuvuga ko umugore n'umugabo ba- bari- barinze bangana azaba ari ugupinga umugambi w'imana gusa jewe ico nshigikira ni ugufata umugore ukamuha agaciro bikaboneka ko ari umuntu umufasha atari umukozi ukamukunda hama nawe akibuka kubaha no gusonera umugabo akamwitaho akamwitwararika bakama bose bibuka urukundo rwo muri fiyansaye kuko urukundo rwo mu rugo ngo ari igikorwa ca bose aka kantu rero kakunze kugaruka ko na benshi yavuze ngo umugore niwe yatanguye kuremwa gutyo bikumvikana ko sinzi ico wobwira tarsise miwiti
ntabwo eh, murakoze cyane ntabwo ari tarifise mbwira gusa Mhm.
ndabwira n'abandi bose bagendera ku byanditswe Mhm.
bakabifata nk'ukuri ntayegayeza Mm.
noneho bakumva uko kuri kubera ko kwanditswe ariko kuri hanyuma wenda ibindi byaba biri ibitekerezo bitanditse bikaba eh, bifatwa nk'aho nta kuri kubirimo cyangwa se wenda bikaba byanditse mu bitabo bitamamaye nk'uko ah, ibitabo byamamaje ko umugabo ariwe waremwe mbere byo byamamaye Mm.
aha nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko ubutumwa bwemeza ko umugabo ariwe waremwe mbere bu- mu by'ukuri ni ibitekerezo kuko uwabyanditse ntabwo yari ahari Eh, ubwo bavuga ko ngo byahumekewe ariko mu guhumeka ntabwo twari duhari nyine twese bityo rero ntabwo ari ukuri kuzuye umuntu yagenderaho Mm.
wahita avuga ati umugabo niwe waremwe mbere Mm. Ni- noneho tuje no mu bya- no mu bisanzwe mu byo tubona Mhm.
eh, nkunda kubivuga abantu bagahita banyita umuhakanyi ariko nkunda kubona ko abagabo n'abagore cyangwa se abatuye isi bavuka binyuze ku mugore ntabwo ndongera kubona umugabo usinzirirwa ngo akuremo akurwemo urubavu abyare umwa a- havemo umuntu cyangwa se havemo umugore mugenzi we Mm.
bivuze ngo imyezerere imyemerere nitushaka yuko eh, habaho ubu buringanire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo Mhm.
tukabizanamo imyemerere niho hahandi nyine navuze yuko ahanini umugore yatangiye guhangayika haje icyo kintu cyo kuvuga ngo umugore yazanye icyaha mu isi Mm. Ngira ngo urabona ko iyo umaze kuvuga ngo iyo umaze kuvuga ngo umugabo yaremwe mbere Mhm.
Eh, noneho renda reka byoroshye gutya niba umugabo yararemwe mbere kera tugikina turi abana twajyaga tugira ibyo bita umwitangirizwa Mhm.
umuntu ugaragara nk'aho ari umunyembaraga twabaga tugiye nko gukina kwirukanka gusiganwa ugaragara nk'aho ari we munyembaraga akaba aretse gatoya hakabanza kwiruka abanyantege nke Mhm.
ubwo arashyigikira wenda yuko umugabo ariwe waremwe mbere niba umugabo ariwe waremwe mbere natanga umwitangirizwa ku mugore Mhm.
we waremwe nyuma eh, kubera ko umugore ari umunyantege nke yewe na bibiliya asomamo ibyo by'uko umugabo yaremwe mbere yivugira ko umugore ari urwabya rworoshye Mhm. Ni- ubwo rero niba umugore ari urwabya rworoshye Mhm.
tu- tumufashe tumufashe tumuzamure eh, ajye a- a- ajye kuri levo imwe N'umugabo.
n'uwo nguwo waremwe mbere usibye ko njye atari ko mbyemera Ego nu- uragira uragize neza kongera ko usibye ko ariko vyemera kuko hari abandi babifata gutyo onye turese na John ku yundi Mm.
murongo wa telefone John ikaze
Alo, Eh, ikaze John ego uherereye he twica mperereye muri rumonge mu Burundi aha E- ego Mhm.
nkaba ari umunyeshuri wo kuri iniverisite y'uburundi Mhm.
Iki- aho interero yanjye mfise Mm.
ego kungana kw'ibitsina Mhm.
Ah, generali hagati y'umu- y'umu- y'umugabo n'umu- n'umugore Mm.
ibyo nka bino bihugu biri mu nzira y'ama- y'amajambere Mm.
na- navuga ko bishoboka cyane kuko Mm.
nk'akarorero usanga nk'umu- nk'umu- nk'umugabo ari we muntu akunda kuja gupagasa ari we akunda kuja guku- aronka akazi akora Mm.
ugaca usanga umu- umu- umufasha wiwe aguma muhira aho ni eh, uri kufatira ku vyo ubona mu rumonge
mfatiye ku byo mbona mu rumonge kuko si n- naho mba mu rumonge siho mvuka eh namaze kuba mu ntara nyinshi zitandukanye Mhm.
maze gufatira rero ko umugabo ari we aje gu- akunda kuja gusanga ari we ari- ariko aronka idira agiye gukora Mhm.
umugore nawe ata- adakora Mm.
uko kungana rero uca usanga haguma harimwo bwa bwa busumbasumbane me dufatiye nabyo ku bihugu byateye imbere Mm.
kuko usanga umengo abantu bose bwuzuzanye burahaba ugasanga umugore araje gukora umugabo akaje gukora usanga ubwo bu- ubwo kungana kw'ibitsina byo byo bihari bira- birashoboka me mugabo muri afurika gushika uno munsi ko byo notera conclusion Mhm.
kungana kw'ibitsina ntibishoboka ati gute Mm.
no mu ntwa- no mu ntwaro Mhm.
bajya nyine bitwa ko abagariye igihugu Barasho- barabishiramwo Mm.
kuko turi ko turashobora kuraba nk'amajambo agendandwa ku mbuga zitandukanye ugasanga handitswe na naka na naka uca umenga ariko arashigikira neza yuko umugore n'umugabo atavuga apfa bangamiye uno munsi urakoze ngira ngo Jerry yumvise ahuganisha ugira umunsi mwiza ngaho mu rumonge John
sawa sawa namubwira umunsi mwiza yego Jerry hari ico ufise uvuga ku bite ku vyiyumviro vya John
Eh, Eh.
arakoze cyane john ariko eh, na- ni akantu gatoya wenda si n'ubwa mbere akumvise Mhm.
cyangwa se wenda n'ubwa mbere akumvise bitewe n'igihugu arimo ariko hano mu rwanda iyo ntambara twarayirwanye Mm.
yo kumvisha abagabo ko n'ubwo yahagurutse akajya guhiga akajya gushakisha ibitunga urugo umugore ntabwo yasigaye yicaye Mhm.
umugore iyo ugiye no kureba usanga arateka aravoma arahinga arazana arakora ya mirimo yose yo mu rugo ituma abo mu rugo babasha kurubamo ntabwo ntekereza ko nubwo umugabo ajya guhiga ajya guca amafaranga cyangwa se ajya guca inshuro reka tubyite gutyo nubwo umugabo ajya gukorera amafaranga hanze akayazana kwinjira mu rugo rutarimo umugore ntabwo nzi rutarimo umugore wanakoze akazi wareze abana wagize gute ntabwo byoroshye usanga ni ukuvuga ngo bibaye byiza kugira ngo abantu kugira ngo abantu bumve ko baringaniye kuringanira impamvu wenda avuga ati ntabwo bikunda ni uko aha agaciro k'akazi bitewe n'uko avuga ati ku kwezi mpembwaya mpembwaya mpembwaya ariko akambura agaciro wa muntu utwite akabyara ese uramutse ufashe imirimo umugore akora mu rugo yose ukayikusanya ngo ndumva wenda avuga wa mugore ukora kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nta kintu yakoze kiri bwinjize amafaranga yakoze imirimo yo mu rugo gusa amafaranga yahemba umukozi amafaranga yahemba umusigarira ku rugo amafaranga yahemba umufata neza mu buriri kuko nabyo arabibona ntabwo ajya kubigura hanze kuri ba bandi bicuruza amafaranga yahemba icyuma cya imivitiro kizakumutwikira umwana yayakura hejuru ndumva bibaye byiza ahubwo ari nk'ibishoboka nk'aho bikunda nyine aba bagabo bajya gukorera amafaranga bajye bubaha abagore basize mu rugo kuko ni nabyo bituma aba bana barerwa neza niba inzego z'ubuzima zitubwira ko umwana akeneye iminsi igihumbi ntabwo ntekereza ko iyi minsi igihumbi yo konsa umwana izashoboka igihe umugabo arimo kugenda ubundi akenshi na kenshi usanga ibibazo by'abagabo bumva ko bagomba kujya hejuru ngo ni uko bazanye amafaranga ni nabyo bigenda bituma habaho n'ayo mahohoterwa kubera ko umugabo ahita yumva kuba azana amafaranga bimugira igitangaza cyangwa se bigatuma yumva ari hejuru ya wa mugore nyamara siko bimeze ahubwo buriya iyo tugarutse muri filozofi afurikene dusanga umugore umugore ni umuntu w'ikirenga umugore ni umuntu uhereza intanga iri mikorosikopique akaguhereza umwana ugaragara ufatika ukuza rero ukavuga uti kuko nakoreye amafaranga umugore agasigara mu rugo atakoze uti ubwo ngubwo ntabwo byatuma turenganira uba wibeshye ahubwo buriya abagore bari hejuru cyane ubwo rero n'abo batatonda mu biro bihora bishika bakibaza yuko atashobora kuratera mu muryango urumva yuko ari akazi kanini baba bariko barakora twese lambert ku yundi murongo wa telefone lambert ikaze lambert uratwumva lambert uri kuratwumva lambert turumva agatelefone kiwe katariko karumvikana jiri utubabare gatonya wumvirize kano karirimbo ndafise akabazo ndakubaza ko kuri karirimbo tusa muhinga bw'ivyuma ngo badushiremo gatonya
yego
rushe sindaruka narababaye sindibarura umukenyezi akenyerera kuri byinshi ikimukumenyesha Twahira hejuru yitondera abandi kandi akabaremesha umukenyezi mwumva jerry eh, jerry turacaye kumwe kuri telefone
yego turacyari kumwe Eh, rwose urumva muri kano karirimbo ko gatangura kavuga urumva nk'ubu ariko aravuga ngo amarira y'umukenyezi atemba aja mu nda ngo umukenyezi akenyera kuri byinshi umukenyezi ntatwarira hejuru baranavuga ngo buriya ngo ijambo umukenyezi mu rurimi rw'ikirundi impamvu bararitoye baravuga ngo ingorane nimba uzifise zikenyerereko hanyuma wihorere Eh, yo.
iyo migani yose sinzi mu rwanda sinashoboye kumenya myinshi havugwa ariko ha- turasanga ibitari bikenya iyo migani Eh.
yagiye iravugwa ikivugwa iyo yo ntiza icinyiza umukenyezi mu buryo bwaba buboneka canke bwaba butaboneka
Ye, imig- imigani irahari nta n'ubwo ari imigani gusa hari n'imvugo z'inshoberamahanga Mm.
izo bavuga ngo niko zubakwa Mhm.
eh, umugore ngo agomba kwihanganira nyine ibimubaho byose Mhm.
hanyuma ngo umugore agomba kuba ari umuntu ubika ibanga ngo ntamenye ibanga ry'urugo Mhm.
aribwo byagiye bivamo bamwe kuba bahishira ihohoterwa ribakorerwa Mhm.
hanyuma ni byinshi hazamo no kuvuga nyine ngo eh, kuba nyirandarwemeye Mhm.
kuba nyirandarwemeye ni cya gihe usanga urugo ukarushakamo ariko ugasanga ni rubi ariko ukaba u- u- utegetswe kurwemera Mm.
ku ruhande rumwe hazagamo ikintu cyo kwihangana kuko urugo ntabwo ari paradizo uba ugiyemo ugomba kujya mu rugo uzi neza yuko hashobora kuzabamo ahamanuka n'ahazamuka Mhm.
ariko ku rundi ruhande ntabwo ari byo kuko nta eh, uba usanga nyine ari ibintu bya- byakagombye gukosoka Mhm.
nta mpamvu yo kwakira ibibi ngo tubiryamemo tubirambararemo Mhm.
eh, tu- tu- tubye- tubyakire nk'aho ari byiza Mm.
oya ibibi ntabwo bimenyerwa Mhm.
ibibi ntabwo bimenyerwa ubwo rero ni ukuvuga ngo ah, nta- kuri ubu ngubu nabwo hari ibyari byatangiye kugenda byigaragaza ariko mperuka minisiteri y'uburinganire n'ubwuzuzanye minisiteri y'umuryango yarabihaga- yara- yarabyamaganye Mm.
aho aho umukobwa yajyaga gushyingirwa hakaza abantu ngo ba burayido shawa Mhm.
ugasanga ni abagore bafite ibikomere Mhm.
bababaye babitse inzika mu mitima yabo Mhm.
bakabwira umwana w'umukobwa ugiye gushyingirwa bati umugabo n'umwana wundi kandi uka- bakanamuritsa eh.
bati ubu kandi ugomba kujya umwiha ukaba ukamwiha kugira ngo umwihe iminsi yose a- a- mbese muri make umubere nk'aho umwicuruzaho kugira ngo hatazagira abicuruza bamugutwara ni Mm.
twinshi ugasanga donc ariko mm, nyine kubera ko hano dufite umuco wo kuganira Mm.
umuco w'ibiganiro umuco w'abayobozi begera abaturage umuco w'abanyamakuru bavuga buri kintu usanga n'iyo hagiye kuza nka bene icyo kintu kije kuvanga tugira ukuntu tugi- tugikumira kubera kwa kuganira no ku no- no- no kutabibika kutabihisha Mhm.
Eh, ubundi ni ukuvuga ngo muri za burayido shawa wasangaga habayeho kumva ko uko wubatse urugo ukarwubaka nabi ukarwubakana n'umuntu mubi cyangwa se nawe ubwawe ukarubamo mubi kuko byose birashoboka aribyo ugiye kuza kubwira umwana ngo urugo ngo rwe ruzaba rubi oya ibyo nibyo ngenda ndwanya nkavuga nti imibabaro ya buri muntu niye ku giti cye ntabwo dukwiriye kuyitaransimetana Mm, mm, ubwo ubwo buringanire urumva rero ko byagorana mu gihe bakomeje kuvuga ngo ibyo nabayemo ndabibwira abandi canke iki ico n'ikindi kiganiro twemeye kuzogaruka ko kugira ngo dushobore kuraba uko ivyo babwira bagiye kubaka nimba bibafasha koko muri izo ngo zabo turetse Jean Baptiste kundi muno turabyamagana turabyamagana kuko eh Eh, eh, eh, n'ubu ngubu mu kiganiro nkora cyitwa magic love cyangwa se urubyiruko urubyiruko ruribaza kuri magic fm mhm nkora ikiganiro nkabwira urubyiruko ngo ntabwo ukwiriye ku- gutinya hanze ahangaha nk'ingo zabaye nabi bivuze ngo n'urwayi ruzaba rubi Mm.
witangira kurusenyera mu bitekerezo byawe mm ni nako n'abakobwa rero tubabwira tukababwira tuti urugo rwawe ruzaba rwiza wowe itonde urutegereje Eh, mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi ariko urumva byose biva mu kuganira abantu bakagira ukuntu babyumvikanamo mm, mm yego urakoze cyane turetse Jean Baptiste Jean Baptiste Kazi
Eh, mwiriwe neza twiriwe wowe uherereye he
ngende i kigali gikondo ndi mu rwanda nduga kwijambo atarajya kure mhm
banza umumbarize ngo ino mvuga iriho ubu bavuga ko umukobwa abakobwa bari abakera se yo hari ikintu yenda yo yayidekararaho mhm goma ku murongo Jerry
ndashahari rwose Eh, wumvise Aho akaba naje.
eh, mu- ako kabazo banza abakobwa ukamu bari abakera Eh.
niyongera ah, na- na- niyongeraho dusobanurireho gato Mm, ubwo babaga babivuga bashingiye ku ki kuvuga ko abakobwa bari abakera babaga bashingiye ku mikorere kwitabira umurimo kurinda umus- ubusugi bwabo n'ibindi mhm. Baptiste birumvikana aho ngaho ni uku- ni ukugendera ku busugi bwabo kuko nk'ubu umubare w'abantu wenda bajya mu marogi ut- utandukanye n'uwa kera niho bagendera bavuga bati ubu ngubu hariho kapasite y'ama- y'abantu bari kwicuruza cyane kurusha kera Mm,
Hmm?
Eh, na- murakoze cyane nabumvise mwarangije kubaza
aya ntabwo ndara Mm.
gusa wumve ushaka ikomeza nta kibazo nyine inkutse
noneho ubundi uburinganire cyangwa se sinzi ukuntu mu kirundi nabonye byanditse kuri facebook ubundi buringanire buhera bwa mbere aho umugabo cyangwa se umuhungu yabonanye n'umukobwa bakabona kubyara ntabwo iryo jambo bavuze ngo umugabo umugore niwe abyara kurusha umugabo n'uwo mugore acyabonye umugabo ntabwo yabyara ahubwo bose baruzuzanya naho uburinganire buhera aho ngaho Mm.
Eh, bishatse kuvuga ngo rero hano mu rwanda yenda mbona ko abagabo nabo bagerageza kwihangana kugira ngo ingo zubakike abagabo batihanganye ntabwo urugo rwakubakika rwose kuko umugore ni wa wundi mi- mirongo icyenda ku ijana umugore niwe urimo afata ingamba mu rugo ariko umugabo akabireba kugira ngo acishe make ejo yenda niba afite na bizinesi zawe niko kwihangana kw'abagabo Mm. wowe urubatse u- urafise umugore urase madamu
Aya, Yego, nyine ndacyari ndabumva.
umuseribateri uracara umuseribateri
Eh, ariko nge ndareba Mm.
kuko kenshi nkora nkora ahantu nakira abantu batandukanye ariko nkareba n'imihahire nkareba uko biba bimeze nkareba kwa muganga Mhm.
abana nkabona ko abagabo nanjye ubu ngubu urugero ku mugore wanjye nzagerageza kwicisha bugufi kugira ngo urugo rwubakike
urakoze jean batiste ibyo nkubwiye wibiseka n'undi yabikubwira Oya, kugira ngo si- urugo rwubakike ni uko umugabo yakishije make De- reka hano du- hano rwose niko mbibona reka duhe jeri aka akanya akwishure eh, kumbure turanabwira ko n'ikibazo utashize ko ngira ngo jeri niyo mpamvu hari abakomeje gutinya ingo A- a- arakoze cyane jean batiste ntabwo eh, ntabwo muhakanya ko hatari ingo zirara zishya nk'uko n'uwo mugani ubivuga cyangwa se iyo mvugo ihari Mm.
ntabwo mpakana ko hatari ingo zirara zishya biturutse no ku myumvire nyine y'abagore bumvise ko kuko ntabwo ntabwo ari abagore gusa bagize imyumvire itari iyo ku bijyanye n'uburinganire n'abagabo ni uko ugasanga nk'umugabo aravuze ati niba hari igikenewe mu rugo umugore yamubwira ati kirakenewe umugore umugabo akamubwira ati gishake nawe twararinganije Mm.
ahangaha rero ndagira ngo wenda nkosore jean batiste uhita anashyiraho rwose imibare akanayivuga ngo ni mirongo cyenda ku ijana ntabwo nakwemeranya nawe keretse ampaye ubushakashatsi bwakozwe bwizewe sondaje murabizi ukuntu zikorwa n'ibyo biba- ziba zigomba gukurikiza Mm.
ahubwo wenda buriya twasaba ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare Mm.
bakajya badukorera bene iyi mibare bakatubwira uko babona bihagaze mu mibanire y'abanyarwanda ese abagore bumvise uburinganire gute Eh, ese abagore barimo guhohotera abagabo bangana bate ugereranyije n'abagabo barimo guhohotera abagore ariko Mhm.
sinabura kuvuga ko mu makuru tugenda tubona nk'umunyamakuru nk'umuntu ubamo buri munsi tubona ko abagore nibo bahohoterwa cyane ibyo ngibyo avuga ashobora kuba yarabibonye hamwe cyangwa habiri ariko ntabwo byahita bikuraho ko umugore sitiri cyangwa se umugore agikeneye eh, agikeneye ku agi- agikeneye gus- ku- kwigizwa imbere Mm.
cyane cyane mu bagore ba mikoro makeya kuko nubwo tubona dufite hejuru mu nzego zo hejuru ukabona ko mu nteko ishinga amategeko dufite imibare ihagije mu bafata ibyemezo mu bameyazi mu- mu- muri ba badamu ba- babaye abatekinisiye abadamu binjiye mu mirimo y'abagabo bikagaragara ariko hasi turacyafite abagore bava guca inshuro bakabazwa imirimo yo mu rugo abagabo bigiriye mu tubari Mm, hanyuma ngo Ubwo mu- rero eh, ntabwo twahita twemeza ko abagore eh, abagabo bahohotewe n'abagore ahubwo tuzasaba yuko inzego zibishinzwe zibigaragaza Mhm, nuko Eh, mu kurindira rero reka du- tu- twakire na richard richard ku- ikaze
yego Mm, uherereye he nawe yemereye ibijumba i burundi Mm, haravugwa amakinga y'u burundi iminani bisa keretse akavura kaza karagwa kenshi gusa muga umunsi umuntu atamvura yaguye Mm, duga ku ijambo
yego iyo uvuze kungana abagabo n'abagore ba- bangane Mm, i- ku- ntivyoshoboka urazi uya ituma bitoshoboka mhm.
bamaze avuga ati bagira bangane ntiyandi acavuga ati ko tucyatungane rero tugawe n'itongo usanga rero n'itongo mu ryabo rigeze mu nganye Mm, icyo gituma rero umwana umugore atungana ubu nawe reka avuga ati abagabo ati si nawe nyine barahohoterwa ndetse n'abagabo nabo barahohoterwa nabo barahohoterwa mm, mwakuvugira ku buryo kenshi uba umugabo uhohotewe nawe turavuga ati jewe ko noma nisarishije ndavyihose ugaca uvyiyerekera rero mm, yego ahandi ho n'abagabo barahohoterwa kabisa mm.
Eh, yego urakoze richard eh, ngaho i bujumbura eh, gusa umugoroba mwiza yego none gajeri ko abagabo bakomeje kuvuga ko iki kintu kibaba ko kiba ku bagabo bagenzi babo
Eh, akomoje ku kintu kivuga gutorana no Mhm.
gu- gu- kugabana ku itongo Eh, Eh, icyo kinyirundi ndagifata neza kuko nigeze nyikurikira nyine ngira ngo menye uburinganire eh, ukuntu buba bukuri- bu- bukurikiranwa mu bihugu bitandukanye icyo nacyo nza kukigwaho mm, Eh, ni ukuvuga ngo eh, byose biva mu bushake bwa politiki biri mu gihugu runaka mhm, hanyuma ah, ugasanga wenda hamwe barabyemera ahandi babyemera uku kandi buri gihugu nyine muri suzerinite yacyo mm, eh, mu busugire bwacyo murambabarira gukoresha indi n'izindi eh, mu busugire bwacyo cyemerewe kugira ibyo cyemera cyangwa se ni ibingibi ntibikibi- ntikibyemere bitewe n'ukuntu amategeko yabo nyine akoze mm, hano mu rwanda rero ho umugore agabana itongo niba ariko naryita ni ukuvuga ngo Isambu.
ahabwa umunani iwabo hano biremewe Eha.
mu gihe wenda mu burundi ho ngira ngo bitameze gutyo biranditse mu ibwirizwa eh, nshingaga jeri
yego biranditse mu ibwirizwa nshingiro Mhm, mu itegeko nshinga umugore n'umu- n'umugabo cyangwa se umusore n'umukobwa Mhm.
bavuka mu muryango umwe bahabwa umunani ku mubyeyi ku babyeyi babo Mhm.
nk'uko eh, umukobwa mbese muri make ahabwa ahabwa umunani iwabo nk'uko n'umuhungu awuhabwa kandi bakanganya bakanganya rwose Mm, nuko keretse nasomye wenda aho barushanwa kube- kubera akihariko kabo ariko baranganya kimwe n'uko um, iyi ngiyi wenda leta y'u rwanda yabikoze na- ntabwo ntabwo namenya cyane icyatumye babikora ariko njye nakuze mbona nk'iyo umuryango waba utarabyaye umuhungu ababyeyi bagapfa abakobwa bajyaga gushaka ahandi noneho umutungo w'iwabo ukigarurirwa n'abandi bantu Mhm, ibi ngibi ni ibintu byiza njye mbona ko ari byiza kuko ari uyu mukobwa ugiri ushyiriye umugabo we ari n'uwo muhungu ushyiriye umugore we bose bakeneye kuzubaka ingo zabo kuba bagabana rero umutungo ababyeyi babo basize ndu- numva njyewe ari byo mm, ahangaha rero niho tugarukira nka- cyangwa se ngewe uko ubwanjye ku bitekerezo byanjye ko hano ndimo ndatanga ibitekerezo byanjye ntabwo ntanga ibitekerezo by'undi uwo ari we wese yego cyangwa by'urwego mpa- ntabwo ari urwego mpagarariye ntabwo ari ni ibitekerezo byanjye bwite Mhm, aha niho mvugira ko uburinganire na feminism eh, byakagombye kuza byinjira cyane ku muco w'abanyafurika bikabanza kureba ibiwurimo mhm, ibiki- mu muco w'abanyarwanda tukabanza kureba ibiri mu muco w'abanyarwanda Mhm.
cyangwa se no mu muco w'abarundi noneho bikubahirizwa tukareba ibyiza bihari tukabisigasira ibi- ibibi birimo tukabikuramo kugira ngo tutazisanga twarateje imbere bamwe abandi bagasa nk'abasigara hasi mhm, yego murakoze cyane madamu Yego.
jeri turafise na habimana habimana ikaze
igihe ufite ikibazo mbaza ku bijyanye uri hehe kwanza n'uburinganire Mm, ni buranka ya sabwe mirongo uri lilongwe muri malawi
ya Mhm, tuga kwijambo
ufite ikibazo kijyanye n'ukuntu bakoze by'uburinganire cyangwa ikundana imbere y'amategeko nko mu burundi Mhm,
icyo kintu rero ukuntu ndabyumva hari ikintu ubona umenga birumvikana ku ruhande rumwe ariko hari n'ibindi n'ingaruka byogira sinzi ko hatari ikintu bibangamira umuco w'ikirundi mhm, kuba wanashaka n'aho umuntu yoja imico y'ikirundi cyangwa aka- akifashisha na bibiliya mm, ahantu umuntu yoba yarigeze abona yuko uburi ubwo buringanire aho bwoba bukomoka nta kuntu wasanga ari imico ya- yasanzwe y'abazungu iriko iratwinjiramo buke buke ugasanga igihugu gitaye umuco cyangwa gitayakaranga kubera izo mpamvu z'uburinganire cyangwa n'ibindi byose ibintu bituruka mu bintu by'abazungu mm. No, kurakoze Kandi- reka tura mhm, uti kandi mugabo usongora kugira ngo jeri aronke umwanya wo kukwishura
Eh, ikibazo mfise ni kubera nk'ubu ntitwumva ijwi rya amerika nk'ubu sinza kumva ibyo banyishyuriye kenshi mwaba muca mudukura ku murongo.
guma guma ku murongo jeri akwishure yego jeri akabazo Ah, ah, kawe Mhm.
arakoze cyane aravuga ko ah, ibintu by'uburinganire biva mu mico y'abazungu Mm, ngira ngo ah, njyewe nagize amahirwe yo kurerwa na nyogokuruza Mhm.
ibyara nyogokuru mhm, Eh, njye nagize amahirwe yo kurerwa na nyogokuruza wari waravutse mu cyamagana cyenda n'indi misago ntibuka ari ingahe mhm, Eh, twagiye tuganira kenshi rero kuko yari umukecuru urumva yari akuze Eh, rero niho akenshi na kenshi nkagenda mubaza ibibazo rimwe na rimwe urabizi kumwe abakecuru barondogora Mm.
yisanga wisanga arimo no kukubarira inkuru n'izo utamubajije Mm.
kuvuga rero yuko uburinganire ari ari ikintu kizanywe n'abazungu Mhm.
ni ukwibeshya cyane ahubwo ni ukuba tutazi amateka ya mbere y'uko abo bazungu binjira mu rwanda Mm.
mbere y'uko abazungu binjira mu rwanda byari bimeze bike Mm.
urebye usanga nyine ibyandiko cyangwa se eh, amateka yanditswe ari makeya kandi nayo wenda akandikwa n'abandi n'ababaga bari kumwe n'abo bazungu noneho ugasanga amateka yacu dusa n'abatayazi ariko ntabwo nakwemeza yuko uburinganire buzanywe n'abazungu ahubwo ngewe uko mbibona cyangwa se uko nkurikiza uko umu- umugore yari afashwe mbere y'uko abantu badopita cyane iyo bibiriya yari akomojeho Mm.
cyangwa se bayoboka cyane bibiriya umugore ari umuntu uhabwa agaciro ahubwo wenda aho abantu batangiriye kumva ko eh, umugore azanye ibyaha mu isi umugore umugore umugore ntahezwe umugore ariko nanone ikindi nasurinya cyangwa se nacaho akarongo Mm.
ni uko umugore nawe yabaga afite inyifato ituma akundwa Mm. Ha- eh, hanyuma uko kuri eh, uko- uko ku- uko ku- uko kurinda ubusugi uko kwigengesera uko kuba mu gikari uko kugira ikinyabupfura uko kuba umunyamutima uko kuba wa muntu bita nyine nyampinga mm.
wakira abantu ba- ba- baje bamugana akaba- akabafungurira nta- ntabe yakubona unyagirwa ngo kingwa asubize urugi ku muryango yumve ko uta cyangwa se nuhagera hari inzoga yo- ngo yo kunywa cyangwa se hari ikintu cyo kunywa ngo akureke wicirwe n'inyota aho ngaho uko kuntu yabaga ari umugore wakira abaje bamugana nabyo biri mu byamuheshaga ku- kubahwa kurusha ahubwo uko byagenze nyuma y'uko abantu ba- ba- ba- bayobotse amadini aza kubashyira mu- mu- mu yindi myumvire Ha- eh, eh, hanyuma gajeri urumva eh, ubwo buringanire ntacyo bushobora ku bwawe kwica ku muco nyafurika
uburinganire Eh.
ntacyo bwita ku muco nyafurika Mhm.
ariko hari icyo bita kurunga Mhm.
ukarenza kurunga ubwo sinzi niba wenda banyumva bari bubyumve Mhm.
gushyiramo ibirungo mbese mu byo kurya wenda niba ari umunyu wongera mu byo kurya niba ari isukari se wongeramo ugashiduka washyizemo nyinshi Mhm.
ahangaha uburinganire abantu be kubufata nk'aho ari ikintu kiza gutuma umugore noneho yumva bi- bikiza byo byarabaye umugore arikukiye niko mubivuga mu kirundi Yego.
tukajya tubona abagore basinze ngo ni ku munsi w'abagore tukajya tubona abagore eh, ba- ba- ba- banze kongera gusubira mu gikoni ngo abagabo niba bari bo bateka uwo munsi ugasanga mbese bwa buringanire buje kuba ikintu cy'igikubitisho ku bagabo noneho n'abagabo nabo ugasanga baracyanze oya bigiye kugenda gutyo Mm.
ahubwo uburinganire bube bwa- bube cya kintu koko kiza gutuma ya mibanire yabo myiza iba myiza cyane kurushaho Mm. Yego, murakoze cyane Ah, habimana nibaza ko hatomokewe ku tubazo twawe
Eh, ndafite akandi kabazo kamwe Eh, ariko nayo kagenda ariko unyarutsa kandi ntituza kugumana ku murongo uraza kuja kuri internet ucumvirize yego Mm.
ibintu bita uburinganire hakaba n'ikintu kurengerwa n'amategeko cyangwa kubahirizwa amategeko agateka kazina muntu ibyo ni ibintu bibiri Mm.
ni ukuvuga iyo uvuze ko hari uburinganire ni ukuvuga ku bintu byose barangana Mhm.
nimba umwe yoteka uno munsi n'uwundi azotekeje urumva barangana mu bintu byose Mm.
nakandukanirize uburinganire Mhm.
n'intuzenya no kuza umugore nawe yaka kurenganwa mugaho hatabaye uburenganire ntibyoshoboka ibyo nabyo Mm. urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri rongwe muri malawi
usaba nawe murakoze yego jeri akabazo ka eh, habimana ka nyuma yego Na- nakumvise neza aho avuga ati umwe ateka uyu munsi undi ateka ejo Mhm.
aho nyine niho tujya tugaruka tukavuga ngo ubu buringanire n'uku gusubiza umugore agaciro ke bigende biba ariko bye gutandukira cyane umuco wa kinyafurika Mm.
iyo bitandukiriye cyane umuco wa kinyafurika ni hahandi umugore n'umugabo bose bagenda Mhm.
noneho aho bagarukiye baje gu- gu- mu ru- bagarutse mu rugo ugasanga abana babuze kirera Mhm.
aho kugira ngo se tuvuge ngo buri wese ateka umwe undi ateka ejo kuki tutavuga tuti buri wese yubahiriza inshingano ze niba koko umugabo ari we ufite ibyo bigango bibasha guhahira urugo Mhm.
aruhahire hanyuma umugore arusigaremo bitewe ariko n'ukuntu abana babo bameze kuko nabyo ntabwo wajya kubitegeka ingo zose ni ukuvuga ngo ahangaha hakagombye kurebwa buri rugo ukwarwo Mm.
noneho ku kindi niba umugore ariwe ufite akazi Mhm.
umugabo yemera ku- gukora ya mirimo yose umugore yakoraga Mhm.
ariko hano turacyafite ingorane usanga umugore ariwe ufite akazi akaba ari nawe ubazwa ko atashashe akaba ari nawe ubazwa y'uko amahesime yacumbitse mu mazi atavuyemo imyenda y'umugabo itameshwe itatewe ipasi kandi umugabo nta kazi afite umugabo yigiriye gukina biyari gukina igisoro Eh.
umugabo yigiriye gukina ikarita urumva kubera ko yumva ari umugabo Mm.
muri make umugore ntasomera buriya nubwo hari umugabo ugize kuvuga ngo wakorera amafaranga ngo umugore agasigara mu rugo ntacyo akora Mm.
uzabyitegereze iyo umugore ariwe ufite akazi aba afite akazi ki- k'inkubwe ebyiri ni dubure Mm.
ni ukuvuga ngo agira akazi ko ko hanze kinjiza amafaranga mu rugo akagira n'akazi ko kugenzura ibyo mu gikoni no mu gikari hose Mm.
wa mugabo udafite akazi akirirwa aryamye yageza nimugoroba umugore agiye gutaha ati ngiye kunanura amaguru agasohoka nk'ugi ni ba- ni bamwe ariko bataza kugira ngo ni bose Mhm.
agasohoka nk'ugiye gushaka akantu hanze akaza kugaruka saa sita y'ijoro Aje wa mugore kuryama.
uzakenera rero kuzinduka ajya gushakisha nanone Mhm.
ugasanga araye ijoro ategereje umuntu wari wiriwe mu buriri ibyo si byo ngibyo ni ibiki ni ukuvuga ngo bizasaba yuko nyine abantu bumvikana kuri icyo kijyanye no gufatanya imirimo yo mu rugo ubu Yego.
urebye ntiwakiri icyuho aho usanga abagore barasanze abagabo mu mirimo yitwaga iy'abagabo ariko abagabo bakaba batiteguye gusanga abagore mu mirimo yitwaga iy'abagore kandi mu by'ukuri bose bayishobora kuko bose bafite amaboko Mm. ego nuko rero jerry mu munota umwe rero ico twogumana kugira ngo ubwo buringanire n'agateka k'abapfasoni vyubahirizo bihabe ntihagire intambamyi bigira ku muco nyafurika muri rusangi ico ubwira abapfasoni ni giki ico ubwira abashingantahe ni giki
icyo mbwira abapfasoni cyangwa se abagore mu kinyarwanda Ego.
ni uko ah, bi- ba- bitegereza cyane buri wese akamenya igikwiranye n'urugo rwe Mhm.
Eh, kuko ntabwo nzajya kwigana uko mukameya yambara bubu uko mukameya yambara ipantaro akajya mu kabari agafata rimwe cyangwa se wenda ne kuvuga mukameya abantu batabyumva nabi Ba- ntibava bagira ngo hari cyangwa se uriko ngo uravuga nigane wa mugore ukora ubucuruzi nyambukiranyamipaka uko abigenza n'ukuntu ajya kuryoshya mu kabari runaka ka kigali twe kugerageza gu- gukopiya iby'abandi ugerageze kubaho uri wowe Yego.
ndabwira abagore Mm.
Eh, ubeho uri wowe umenye iki urugo rwawe rukeneye ukirushakire abagabo nabo ni uko we kumva ko uvuye ku kazi eh, feri ya mbere ugomba kuyifungira mu kabari ngo umugabo utashye kare ngo yitwa inganzwa ngo kandi abana bahari bakeneye eh, gukoreshwa homework Yego.
wa mugore wavuye ku kazi akajya kwiga akaba ari nawe saa tatu z'ijoro urimo kurwana no kureba ko kibwa eh, kibwa ntibakiyita Yego.
bebi boyi Mhm.
joyi bakoze eh, homework Yego. Nuko abantu bagerageze gufatanya inshingano uyu mugabo nava ku kazi nimugoroba wenda ntiyabura aho anyura kuganira n'abandi bagabo ariko ba- ba- ba- nyamuneka bagaruke mu ngo kuko Mm.
uyu munsi turimo turabona cyane abana bananiranye Mhm.
ariko wajya gusesengura ingorane zirimo ku- icya- icyabiteye Ugasanga- byaratewe n'uko abagore benshi bagiye mu mirimo yo hanze Mhm.
ishakisha amafaranga abagabo ntibiteguye kugaruka mu gikari ngo bareberere b'abana Mhm.
abana bakarerwa n'abakozi Mm.
abakozi bakabarera nabi abagabo cyane cyane ntibagaruke mu gikari ntibagaruke Murakoze.
kuganira n'abakenyezi babo Ego, urakoze.
hanyuma ingo zubakwe neza murakoze ingo z'abanyarwanda cyane zubakwe rwose neza.
madamu jeri mugwiza tukibutsa yuko urumenyesha amakuru ukaba uri n'impirimbanyi ku kunganisha fasoni n'abashingantahe activiste feministe wakoze cyane kuri kino kiganiro joni twasubira kurondera uzotwitabe
murakoze cyane ndabashimiye nshimira n'abaduteze amatwi E- ego.
bose nimunshaka nzaba mpari isaha iyo ari yo Eh, kandi ndakwifuriza n'umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi kwa mungu
murakoze cyane ego namwe turamubifurije murakoze cyane ndacara umwigeme mugabo ntacu niyo ndiko ndaje ugira umunsi mwiza uzogira umunsi mukuru umunsi mwiza mukuru w'abagore Eh.
ni abagore guhera ku myaka cumi n'umunani kandi diane nininahazwe ashobora kuba arengeje cumi n'umunani narayirengeje urakoze cyane Yego, yego, murakoze namwe.
yego arakoze na fasil gebeho yegeranije amaji muhinga bw'ivyuma na ingenier nick bari kumwe je mwumva na lidiane nahazo ndabasigiye kano karirimbo ndi umukenyezi na karimbo ka cynthia iteka n'umurindikazi aririmbira mu gihugu ca suwede